mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ivugiye washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeje ibiganiro byacu muri studio hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi mukomeze mugire kandi ibihe byiza nongeye kubaha ikaze ku ijwi ry'amerika nibyo bashaka n'ubu rero uca ubibona agatima rero koko nk'amatara y'ibihumbi na bibiri na mirongo ibiri kamaze gutangura ubu rero kiziba bishyitse ahabona ibuye riserutse riba ricishe isuka uyu ni umushingantahe evariste ndayishimiye ni umuyobozi w'umugambwe n'ishyaka cndd fdd uyoboye leta y'u burundi
uko babyifuza ngo tubasinyire ibyo bashaka niyo mwaza mumva ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu uhamagariye ya migambwe somambike yabo baca babisinya bahumirije cyerekana rero ko yuko bagomba kuja mu nzira yabo gusa
uyu ni umushinga ntahe tasiye sibomana wo mu runani amizero y'abarundi rutavuga rumwe na leta y'icyo gihugu bombi baravuga ku bibazo bitumvikanwaho n'impande zose zirebwa n'uburyo amahoro arambye yagaruka mu burundi iyi nkuru kimwe n'indi ijyana n'imyiteguro y'amatora ya perezida w'igihugu mu rwanda mu kwezi kwa munani gutaha turazigarukaho gato mu biganiro byacu ku ijwi ry'amerika tubaye tubararitse duhere ariko mu burundi aho amashyaka ni imigambwe itavuga rumwe na leta ibiri n'urunani amizero y'abarundi muri iki cyumweru bandikiye umuhuza mukuru w'ibiganiro perezida wa uganda yoweri museveni bamusabye kumvisha leta ya perezida pierre nkurunziza kwitabira ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo nta kigombye gusabwa ese leta y'uburundi yo ibivugaho iki bikubiye byose mu nkuru y'umunyamakuru wacu eroge wirikaneza w'ijwi ry'amerika i bujumbura mu burundi muri iryo kete iyo migambwe n'abanyepolitike bigenga babwira umuhuza Museveni n'abakuru b'ibihugu vyo mu karere ka yase kw'injyana n'uburundi burimo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zagize ingaruka mbi nyinshi mu buzima bwose bw'igihugu bibutsa ko umuti w'ingorane zose ari ibiganiro bidakumira ariko abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bagize umugambi uri ku butegetsi sendedefudede na leta bukomoka ko ko badindiza ibiganiro no gushaka kubicuvya tasien sibomana wo mu nana mizero y'abarundi aratubwira ibintu bine bandikiye umuhuza bigaragaza ibirego vyabo ubwa mbere ni uko bariko baritwaza ngo ikiringo cy'ibiganiro aho byari kurangirira mu kwa gatandatu ngo ko caheze ata amasezerano araboneka ibiganiro ntibihagarare yaretse kubahirizwa kubera leta itabishaka arico gituma yasiba mu biganiro imvo ya gatatu yerekana ko batabishaka iyi ntumbero yo guhonyanga ibwirizo nshingiro ico twoshimira abahuza kumva tugitangura gushika uwo munsi ntibarigera badeha kuvuga ko kizira kikaziririzwa guhindura ibwirizo nshingiro na cane cane amasezerano yarusha ikindi kivyerekana umuhuza w'abarundi ombudsman yaratumye ko inama mu kayanza turaharira ibibazo nk'ivyo ivyo bagomba gushira imbere yari iyo ntumbero yindi ngo gutegura amatora ibihumbi bibiri na mirongo ibiri tuti krize ntiratorerwa umuti tuti rero ivyo ntibishoboka babonye tudasinye uko babyifuza ngo tubasinyire ibyo bashaka niyo mwaza mumva ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu uhamagariye ya migambwe somambike yabo baca babisinya bahumirije cyerekana rero ko yuko bagomba kuja mu nzira yabo gusa umunyamabanga mukuru w'umugambwe sendedefudede variste ndayishimiye avuga ko ivyo vyagirije bitagira ifatiro harimwo ibinyoma vyinshi uca ubona wowe nyene yuko ari abantu bajuragiza akarere bashaka kujuragiza amakungu ku vyerekeye aho umugambi wo gusubiza hamwe kw'abarundi ugeze mbere jewe byarantangaje mbonye ikete banditse byari ngombwa yuko rero haba ibiganiro hagati mu gihugu kuko ibibazo vy'uburundi birabwa n'abarundi bonyene hanyuma hariho abari hanze tukavuga tuti nabo nyene bakwiye kuronka ingene baza bamwe batembagaza ubutegetsi baguma babahera kugenda bababwira ngo leta nimbi nimuyitinye nibyo byabaye ngombwa ko tuvuga tuti haboneke umuhuza yoza kubahendahenda kugira baze tuvugane ngirango mwarumvise bamwe bari muri senarede badahirwa n'ubutungane mu nama z'imigambwe baba barimwo no mu kayanza twari kumwe barivuga none ni igiki cotuma avuga ngo bibere hanze ntibibere i burundi naho ico gituma umunyamabanga mukuru wa sende david atakibona sibomana nabo bari kumwe barakibona bagasa mbere n'abagabisha umuhuza museveni n'akarere kose gerageza rero mwerekane aho muhagaze atakurya umunwa mukoresha uburyo bwose kugira mugondoze leta ije mu biganiro atakirinze gusabwa tuti mukore ibishoboka byose ahubwo muhamagaze ibiganiro byihuta bishike ku masezerano yihuta dukura igihugu mu kaga duca rero turanasimbitsa tuti ibyo ntibyabananira ikibazo kizogaruka iwanyu none muzoba mukimaze iki mwabyemereye amakungu iryo shirahamwe ryacu mu ngingo yayo nyambari ya gatandatu rivuga ko ritegerezwa guhagararira amahoro n'umutekano muri aka karere rigahagararira demokarasi n'intwaro rusange muzosubira kubasigurira ko iryo shirahamwe rikimaze iki tuti ibyo nabyo bica bituma n'ayo mashirahamwe mpuzamakungu rifata ingingo ntizigere zikurikizwa mukaba ari mwe mwabemereye ko ku izina ryabo mugiye gutorera inyishu y'ikibazo c'uburundi tuti muzoba mutaye mu kaga ayo mashirahamwe yose kuko igihugu ico ari cyose kizobona kiti ibishoboye mu Burundi n'ivyo vyonanira ni ukuvuga ko ayo mashirahamwe atazoba gifise inguvu kandi no mu mitwe y'ibihugu canke n'abanyagihugu bo ku isi yose bazobibona ko hari amashirahamwe atacamaze mugabo ndayishimiye n'ubasanga atakuri kuri mu vy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashikiriza bariyerekanye mugabo abo bantu bane je nabonye basinye none nabo ni Burundi kuva kera narinde mwarabonye mu bihumbi bibiri na cumi adese y'ikibiri barase kuja mu matora abarundi baribandaniriza amatora araba mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hoho baravuze bati amatora ntabe banatuma mbere baca batembagaza ubutegetsi ngo amatora akunde ntabe nivyo bashaka n'ubu rero uca ubibona agatima rero ko kwanga amatora y'ibihumbi na bibiri na mirongo ibiri kamaze gutangura ubu rero kiziba bishize ahabona ibuye riserutse ririba ricishe isuka n'ahandi kuvuga ngo twebwe ngo tuba tuvuga ngo ibiganiro ngo bitahe ngo kubera icyo si icyo gusa rega twebwe mu burundi twe dutegereza kwiyubakira igihugu cyacu ibibazo bisigaye ntibisaba umuhuza ni iby'abarundi twebwe tuba tuti mbega uburundi kugira ngo butere imbere twokora iki none ibyo tuja kubyigira mu makungu ibyo tubyigira i burundi umuhuza mu matati y'abarundi william mukapa yari yihaye isango yo gusozera ibiganiro bibera hanze y'uburundi yarusha mu mpera z'uku kwezi kwa gatandatu twarari turangije iryo sango ntiryabaye ricubahirizwa ibiro vyiwe biherutse gutangaza ko irindi sango ry'ibiganiro ari muri uku kwezi kw'indwi turimwo ariko makoca atembere umwunganizi wa mukapa yabwiye ijwi rya amerika mu minsi iheze ko atakirangamisi yotanga mu gihe bataracumvikana ko n'abegwa n'amatati bose eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
turava gato mu burundi dusu tujya i kigali mu rwanda ejo kuwa gatanu komisiyo y'igihugu y'amatora yemeje ko abakandida batatu barimo perezida w'u rwanda paul kagame watanzwe n'ishyaka rya fpr inkotanyi bwana frank habineza watanzwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ndetse n'umukandida wigenga bwana mpayimana philippe ari bo bemerewe kuzahatana mu matora ya perezida wa repubulika ateganijwe tariki ya kane z'ukwezi kwa munani ni tariki ya gatatu y'ukwezi kwa munani ku bari hanze y'igihugu naho iya kane ni ku bari mu rwanda abakandida bigenga barimo umwari diane rwigara komisiyo yavuze ko rwigara atabashije kuzuza imikono isabwa kugira ngo umuntu yemewe nk'umukandida mu byo iyo komisiyo yasobanuye yavuze ko umwari rwigara yaba yarakoresheje urutonde rw'ishyaka rya ps imberakuri iryo shyaka rikimara kumva ayo magambo ibyo bisobanuro bya komisiyo mu kanya gashari ryahise rikoresha ikiganiro n'abanyamakuru kugira ngo risobanure neza icyo kibazo kijyanye n'ibyo komisiyo y'amatora yatangaje mugenzi wacu eric bagira ubusa ari kigali yakurikiranye icyo kiganiro n'abanyamakuru eric wiriwe neza
yego etene mwiriwe neza urakomeye cyane eric ishyaka pesi imbera kuri riratangaza iki ku bijyanye n'ibyo komisiyo y'amatora y'u rwanda yatangaje kuko ko diane rwigara yaba yakoresheje urutonde kuri iryo shyaka
ego etiyeni nk'uko wari umaze kubibwira abakurikira radiyo y'ijwi rya amerika muri aka kanya ndi hanze ya hoteli aho ikiganiro n'abanyamakuru ishyaka pesi mbera kuri bitavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda riri gukoresha mu rwego rwo kwitandukanya n'ibyavuzwe ko uwashakaga kuba umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu umwari diane nshima rwigara yaba yarakoresheje urutonde rw'abarwanashyaka b'ishyaka pes imberakuru ni ukuvuga ngo rero umukuru w'iryo shyaka cyangwa se perezidante w'iryo shyaka madame christine mukabunane yavuze ko hari urwo rutonde nyine bamenyeye mu makuru ko hari urwo rutonde diane nshima rwigara yaba yarakoresheje ariko ni kugeza ubu ngubu haracyari ikintu gisa n'urujijo rukomeye baba ari abanyamakuru bari kugenda babaza iri shyaka bakabaza bati ese tuzi ko hagati y'ishyaka ubwaryo n'inzego wenda nka komisiyo y'igihugu y'amatora yaba
yaba yarageze ku urwo rutonde cyangwa se yaba yarisanzwe yubitse hariho mukamunane yavuze ngo urutonde mu kujya kwandikisha ishyaka hari abantu b'abarwanashyaka babo babasinyira noneho rukajya muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu na minisiteri y'ubutabera kugira ngo bandikwe mu igazeti ya leta n'ishyaka ryemewe hano noneho hagasigara n'urundi rutonde rugomba kubikwa n'iryo shyaka ni ukuvuga ngo rero kugeza ubu ntabwo baramenya ngo amakuru yaba yaraturutse cyangwa se urwo rutonde rwa
aratwihanganira eric bagira ubusa telefone iranze iranze ariko turenga tumushake ku yindi telefone yo kugira ngo atubwire uko byifashe uko biri kose icyo kibazo cy'uko hari abakandida hari abashatse kwiba abakandida bikabangira ejo komisiyo ntiyemere ko bashyirwa ku rutonde rwa nyuma rw'abazaba abakandida mu matora ni ikibazo gikomeje kuvugwaho ku buryo butandukanye turongera dushake eric bagira ubusa tubwire icyo kibazo uko cyifashe mu kanya gakurikira ariko mbere y'uko twongera kumushaka perezida w'u rwanda paul kagame ejo yasabye ko abategetsi ba leta ye batazajya mu biruhuko muri iki gihe cy'amatora avuga ko bagombye kumanuka bakamenya ibibazo biri mu baturage bikabafasha mu matora bigatuma amatora agenda neza ibi perezida paul kagame yabitangaje mu muhango wo kwakira indahiro z'abayobozi bagiye mu mirimo mishya mu rwanda mugenzi wacu eric bagira ubusa yakurikiranye iyi nkuru agiye kubanza kutugezaho uko byari byifashe ubwo yarahizaga abategetsi babonye imirimo mishya perezida w'u rwanda paul kagame yibukije ko aba bategetsi bahawe imirimo bagombye gukomeza gukorera hamwe na bagenzi babo mu mugambi wo gukomeza guteza imbere igihugu abarahiye ni madamu odette yankurije wabaye umuvunyi wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya akarengane yaramaze imyaka icumi muri minisiteri y'ubutabera undi warahiye ni madame winifrida niyitegeka ku mwanya w'ubudepite asimbuye francoise mukayisenga witabye imana mu kwezi kwa gatandatu y'umwaka muri uwo muhango perezida kagame yibukije ko muri aya mezi u rwanda rurimo hirya no hino ku isi abandi bategetsi baba bagiye mu biruhuko ariko kubera ko u rwanda rwitegura amatora perezida kagame nawe uri ku rutonde rw'abagomba guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu ku ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi yasabye abategetsi bagenzi we kutazaruhuka umwanya bakoreshaga bakarushaho kumanuka bagasanga rubanda mu byaro ntawe usigaye bakumva ibibazo abaturage bafite ubusanzwe buri karere kaba gafite umutegetsi ugakurikiranira hafi perezida kagame muri ibi bihe yavuze ko ibyo bidahagije yasabye ko no mu duce abategetsi bagiyemo nibiba ngombwa bazagarukamo mu ijwi ryumvikanisha ugutuza cyane perezida kagame arasanga uku kumanuka mu byaro asaba abategetsi bose ntabwo usigaye bizarushaho gufasha icya mbere niyo nshingano tuzaba twuzuza ijyanye no kwegera abaturage muri iki gikorwa cy'amatora kugira ngo bigende neza uko tubyifuza ariko icya kabiri nacyo cy'ingenzi ni uko muri uko kubegera tujya mu gikorwa tujyamo muri aya mezi ni uko kubegera kugera kuri hafi bizaduha uburyo bwo kugera kuri buri munyarwanda haba aho batuye cyangwa se abaturutse aho batuye bakaza aho amanama aba yahuriye ndibura ko twabikoresha kongera gukomeza kwiga neza mu baturage ibibazo bihari tukabyumva neza tukabiyumvira imbona nkubone cyangwa se tukirebera n'amaso yacu aho twagiye kugira ngo aho tuzajya tugera n'aho tuvuye bizafashe kugira ngo dushyireho ingamba zikomeza kubaka ubukungu n'imibereho n'umutekano by'abanyarwanda uko tubyifuza biteze n'igihugu cyacu imbere nanone binashobotse ku muvuduko udasanzwe
perezida kagame asabye abategetsi kumanuka mu giturage muri ibi bihe u rwanda rwitegura amatora mu gihe icyegeranyo gishya cy'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu amnesty international kivuga ko kubera amateka yakunze kuranga ubutegetsi bw'ishyaka fpr inkotanyi harimo gucecekesha abatavuga rumwe nabwo gucecekesha itangazamakuru ryigenga abaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibindi amunisiti ikaburira ko mu bihe by'amatora hazaba hari umwuka cyangwa ikirere cyuje ubwoba uyu muryango mpuzamahanga ugasaba ubutegetsi bw'u rwanda korohereza abakandida batavuga rumwe nabwo ndetse n'ababashyigikiye mu matora ari imbere bakimika ibiganiro mpaka mu runyurane rw'ibitekerezo ibitekerezo mu bwisanzure ni ingingo ubutegetsi bw'u rwanda ubwo twateguraga iyi nkuru butari bwakagize icyo busubizaho ku ruhande rumwe ubu busabe bwa perezida kagame ku bandi bategetsi bagenzi be bwo kurushaho kwegera rubanda muri ibi bihe by'amatora bushobora kureberwa mu ndorerwamo yo kubasaba amaboko mu gukomeza kumufasha ko rubanda bamugumishaho ibyizere muri aya matora arabahatanira manda ya gatatu ku mwanya w'umukuru w'igihugu ari ku iturufu y'ishyaka fpr inkotanyi rimaze ku butegetsi imyaka makumyabiri n'itatu ku rundi ruhande ariko bazabera n'umwanya mwiza w'abategetsi wo gufatanyiriza hamwe mu kwisuzuma aho bitagenze neza muri manda ya kabiri y'imyaka irindwi kuri perezida kagame agiye kurangiza dufashe nko mu rwego rw'ibikorwa remezo gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi yari yasezeranije ko bibiri na cumi bibiri na cumi na karindwi abanyarwanda bazaba bafite umuriro w'amashanyarazi bazaba bari kuri mirongo irindwi ku ijana none irangiye impuzandengo yemejwe itaragera no kuri kimwe cya kabiri bari kuri mirongo itatu na gatatu ku ijana mu mazi isuku n'isukura ubutegetsi bwizezaga ko bibiri na cumi na karindwi izarangira hari amazi menshi kandi meza ku gipimo cy'ijana ku ijana imibare igaragaza ko amazi ageze kuri mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ku ijana ariko nanone ibigaragarira amaso byo haba mu mijyi no mu byaro iki kibazo kiracyahangayikishije abatari bake aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane eric bagira ubusa kandi uracyari kuri telefone aho i kigali aho ishyaka ps imbera kuri ritavuga n'ubutegetsi bwa leta y'u rwanda ririmo gukoresha ikiganiro n'abanyamakuru risobanura cyane ku bijyanye n'ibyatangajwe na komisiyo y'igihugu y'amatora y'u rwanda ejo imaze guhakanira bamwe bifuza kuba baba abakandida mu matora ya perezida w'igihugu barimo umwari diane rwigara aho komisiyo yatangaje ko baba barakoresheje urutonde rw'ishyaka ps imberakuri eric uri mu kiganiro aho mu ishyaka rya ps imberakuri
yego ndacyahari none iryo shyaka riravuga iki ku bijyanye n'ibyatangajwe na komisiyo y'amatora kuri ruriya rutonde bavuga ko umwarwigara diane yakoresheje
yego etiyeni nk'uko nari maze kubivuga telefone itaradutenguha n'ibintu ubona ko bikirimo urujijo ariko nanone wabona ko wagira ngo hari aho amakuru ari kugenda aturuka kubera ko madame christine mukabunane yavuze ko abakandida cyangwa se abarwanashyaka b'ishyaka rye aribo babaye aba mbere mu kumuhamagara bamuhakanira ko batigeze bamusinya kandi urwo rutonde ntabwo uko bari bari kuri urwo rutonde ntabwo ariko bose yaruteruye ni ukuvuga ngo ni bamwe ariko uko bavuga ngo urutonde rwateruwe ni uko bagiye bakurikirana inimero rimwe kugera kuri cumi n'umunani mu rugero ni ukuvuga ngo ntawahindutse ari amazina amasinyatire noneho mukabunane twamubajije tuti none kugira ngo mumenye ko mwibwe mbere na mbere ni ukuba muri gutangaza ngo mwaribwe mugiye kurega mwaribwe mwaribwe se mwarimwe yuko komisiyo y'amatora ibihuza aravuga ngo n'ubundi ntabwo bari bazi ko bibwe ariko nanone kuri abo ngabo bamuhamagaye namubajije nti ko komisiyo y'amatora ubwayo ari abakandida bari abashaka kuba abakandida bigenga bagiye bavuga ko bafite ibibazo wenda imikoro bakavuga bati ntiyemewe bagasaba bati mutugaragarize aho bikenewe tubashe kuba wenda twagira icyo dukosora bakabima izo nkonde n'ayo mazina ya ba nyirayo mwebwe abo ngabo bo bo byagenze gute kugira ngo bamenye ko bari kuri urwo rutonde none se ubundi eric madame christine mukabunane yasubije ko kuri icyo kibazo bikiri mu iperereza ariko ngo hari uburyo bo bamenya ayo makuru byumvikane ko hari abantu bahise babarabura bababwira ko bari kuri urwo rutonde kuri iyo lisiti y'urwo rutonde none se hashingiwe ku mategeko y'uburyo abantu binjira mu mashyaka runaka mu rwanda ukurikije amategeko ateye nizera ko madame mukabunane christine yabisobanuye umuntu ashobora kuba mu ishyaka rimwe uyu munsi ariko ejo akarivamo akajya mu rindi cyangwa se akaba umuntu wigenga utari mu ishyaka bwacyo akaba yasinyira umuntu ushaka kuba umukandida runaka ibyo ntibishoboka
ibyo ngibyo christine mukabunane ni ikibazo n'ubundi abanyamakuru batagombaga kugenda batamubajije nubwo ikiganiro kigikomeje ariko nsohotsemo icyo kibazo yakibajijwe kandi yagisubije yavuze ko ibyo ngibyo ubwabyo si icyaha no kuba ari umukandida ari mu ishyaka ntabwo byamubuza kuba yasinyira undi mukandida wigenga arimo ari nk'umu umurwanashyaka w'ishyaka pesi imbere kuri cyangwa se yaba irindi shyaka iryo ari ryo ryose ntabwo bimubuza kuba yasinyira undi mukandida wigenga cyangwa se undi muntu ku giti cye ni ukuvuga ngo rero ikibazo kiriho n'ubundi gishingiye kuri rwa rutonde kuba rwa rutonde rwarakozwe ariko cyangwa se uwo murwanashyaka icyo yakora cyose ntabwo yagikora mu izina ry'ishyaka yagikora ku giti cye ikibazo rero kiracyari kuri rwa rutonde n'ubundi bavuga ko bikiri mu iperereza ariko bazamenya amakuru y'uburyo byagenze byaba byaraturutse mu ishyaka ubwabo umwe yarabikoze cyangwa se ari ubuyobozi bwabikoze uwabikoze akaba yazabiryozwa baravuga ko nibamara kumenya amakuru neza bazajya mu nkiko bakarega uwaba yarabikoze niba eric numva neza uko bisobanura nk'uko byumvikanye mu kiganiro n'abanyamakuru ni ukuvuga ko tuvuge umuntu ashobora kuba ari umunyamuryango w'ishyaka rya fpr inkotanyi ariko yabona umukandida wigenga nka philippe mpayimana cyangwa se diane rwigara cyangwa se philibert mwenedata aje gusinyisha akavuga ati uko biri kose njye ku giti cyanjye nubwo naba ndi mu ishyaka rya fpr inkotanyi ndagusinyiye ibyo birashoboka kandi amategeko ntabihakana
ni uko nguko bimeze rwose ariko noneho bibaye wenda hari nk'urutonde wenda umuntu afite uburenganzira bwo kurugeraho urutonde rw'abarwanashyaka runaka kirazira kikaziririzwa ko yaguha rwa rutonde ngo uzabashe kurujyana muri komisiyo y'amatora wenda kuva kuri rimwe kugera ku barwanashyaka umubare ntazi bigaragara ko n'ubundi abo barwanashyaka ari abaryashyaka kugira ngo ubashe kubiyitirira nk'abaryashyaka ni ikibazo kiri kugeza na n'ubu none nubwo usohotse ikiganiro kitari cyarangira eric ishyaka ps imberakuri wari ubikomojeho nyuma y'iki kiganiro n'ibisobanuro biza gutangwaho cyangwa se n'ibibazo abanyamakuru bazamura byashoboka umuyobozi w'ishyaka kumva ko hari ibibazo bifite ishingiro iri shyaka rirateganya kuba ryakora iki duhereye uyu munsi cyane cyane ko kwiyamamaza kw'abakandida bemejwe na komisiyo y'amatora bizatangira tariki ya cumi na kane y'ukwezi kwa karindwi
iri shyaka nari nagiye mbikomozaho wenda nubwo byagiye bijyana n'ibindi byinshi wabikomojeho nabyumvise ni ukuvuga ngo umwanzuro wa nyuma nibamara kumenya amakuru y'aho byaba byaraturutse birashoboka ko bibaye ari nk'umukozi wenda wo muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kuko nayo ifite urwo rutonde rw'abo barwanashyaka ba pesi imberakuri bibaye ari nk'umwe muri bo wabikoze cyangwa se bibaye ari nk'umwe muri minisiteri y'ubutabera nk'abo kuko nabo bafite urwo rutonde kuko nibo bashinzwe kwandika igazeti ya leta nk'ishyaka ryemewe ni ukuvuga ngo rero ubu yakomokaho yajyanwa mu butabera akaba yakurikiranwa n'amategeko turagushimiye cyane eric bagira ubusa birumvikana ko ikiganiro gikomeje kandi ko haza kuzamukamo cyangwa se kuvugwamo ibibazo byinshi binyuranye bitandukanye ndumva mu makuru yacu y'ejo tuzakomeza tukabagezaho ibijyanye n'iki kibazo mu kanya gashize kandi hari umwe mu bakunzi ba radiyo ry'amerika wo mu karere ka nyagatare waterefonnye waduterefonnye mu kiganiro muri isanga avuga ko hari abantu bari basinyiye umwari diane rwigara ko bumva bafite ipfunwe kuba umuntu wabo ataremejwe na komisiyo y'amatora nk'umukandida kugeza ubu kandi kuva ejo twakomeje gushaka diane rwigara ngo atubwire uko yakira icyemezo cya komisiyo y'amatora na n'ubu ntituramubona ariko kandi kuri rya amerika turakomeza dukurikirane turebe uko aya makuru yifashe cyane ko nk'uko nabivuga mu kanya kwiyamamaza ku mugaragaro bizatangira tariki ya cumi na kane y'uku kwezi kwa karindwi ni mu cyumweru gitaha turacyari kandi mu rwanda ku bakomeje kutwumva aho mu kanya kashe dukomeje kubabwira ko hari umukino ukomeye wahuje ikipe ya Rayon siporo n'ikipe ya azamu reka dukomeze dushake mugenzi wacu jean claude munyandira tubwire uko uwo mukino wagenze hagati aho ariko turakomeza tubagezeho ibiganiro byacu ku ijwi ry'amerika tubararikira izindi gahunda zacu ziri uyu munsi cyangwa se n'ejo ni ku ijwi ry'amerika kuri mikoro muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Etienne karekezi ariko namwe aho muri ntimutangwe ntimucikwe kandi mwatelefone mukatubwira uko byifashe aho ngaho telefone yacu mwakoresha ya watsapu ni kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe mwaba muri kigali mu rwanda i nyamirambo habereye umupira hagati ya rayon siporo na azamu yo muri tanzania cyangwa se niba uri muyinga mu burundi ahabereye umupira wa mesaje ngozi na olympic star muyinga umukino wa nyuma aho wabereye aho batashye ikibuga gishya cyo mu ntara ya muyinga nawe watubwira uko uwo mukino wagenze tukakubwira uko ukatubwira uko byifashe tugasangira n'abatwumva ariko mu kanya gato buriya turasubira i kigali mu rwanda n'ijwi rya amerika washington dc mu kintu n'ikinyarwanda dusubira i kigali mu rwanda aho kuri uyu wa gatandatu habaye umukino wahuje ikipe ya rayon siporo n'ikipe azamu yo muri tanzania mugenzi wacu jean claude munyandinda yakurikiranye uyu mukino jean claude wiriwe neza
mwiriwe neza ikene amakuru yanyu amakuru ni meza jean claude nawe nizeye ko amakuru ari meza cyane cyane ko umaze kureba uwo mukino ugomba kuba ari mu rwego rwo hejuru U- uyu mukino ni umukino uteye ute
ni umukino nyine kuko nari natangiye tubabwira mu makuru yacu aheruka ko ari umukino wo gutanga igikombe gishyizwa cyitwa Rayon siporo aho shampiyona yarinze irangira hatabonetse umwanya wo kuhereza iki gikombe kitari yagitsindiye gusa nyine baje kumvikana ko batumiza ikipe yo hanze isanzwe ifite n'izina cyane cyane ko azamu ari nawe muterankunga wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda ubwo rero azamu yo muri tanzania iratumirwa bakina umukino wa gishuti wa- wabereye ku itara rya kigali i nyamirambo aho rero warangiye ari ibitego bine bya Rayon siporo kuri bibiri bya zamu tuvugana mu makuru aheruka byari ibitego bibiri kuri kimwe cyane cyane ko amakipe yari yagiye mu kiruhuko ari kimwe kuri kimwe bakigaruka rero mu kibuga uwitwa taviyo nshuti yahise atsinda icya kabiri hanyuma ariko mu gihe nta minota itanu yari ishize uwitwa muhammed sayid yahaya wo muri yanga nawe ahita yishyura babiri kuri bibiri ariko iminota ya nyuma y'umukino yihariwe n'ikipe ya Rayon siporo aho ku minota mirongo itandatu n'umunani uwitwa muhire kevin yatsinze igitego hanyuma agashingura cumu ari nacyo gitego cya kane gitsindwa n'uwitwa Nahimana Shassir umukinnyi wa Rayon Sports ukina hagati ariko ukomoka mu gihugu cy'u Burundi iki gitego yagitsinze mu minota y'inyongera birangira ari ibitego bine kuri bibiri ibyishimo biba byinshi kuri Rayon Sports habaho uh, umuhango wo kwihereza igikombe yatsindiye ubu ariko ntabwo bihagarariye aho ngaho kuko mu kanya kaza kuza mu ihema ry'ahitwa muri kan kigali hariya mu mujyi hagati haraza kubera igitaramo cyo kubyina aho abakinnyi abafana abakunzi imbaga ya Rayon Sports yose iza kuba yizihiza icyo gitaramo kiza kuba risusurutswa n'itsinda ry'abakobwa rimaze igihe rimenyerewe hano mu rwanda ryitwa shari na nina hanyuma jean claude i- ibitego bine ni byinshi ni akayabo ku ikipe ya azamu nayo kandi ni ikipe inzi neza ko ikomeye aho wabonye rayon siporo yagaragaje ingufu ku buryo budasanzwe nihe watubwira
igisobanuro cya mbere umuntu yatanga ni cy'uko ikipe ya azamu nubwo nyine ari ikipe isanzwe ifite izina ari ikipe isanzwe ifite ubushobozi ari ikipe ihagaze neza mu makipe atatu akomeye muri tanzania ikipe yaserutse yaburagamo abakinnyi bageze ku munani basanzwe babanzamo muri abo hari abakinnyi batatu bakiri mu biruhuko bataragaruka hakaba n'abandi bakinnyi batanu bari mu ikipe y'igihugu ya tanzania yari imaze iminsi iri mu irushanwa yatumiwemo eh, na- n'amakipe n'iru- irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amakipe muri afurika y'amajyepfo aho ikipe ya tanzania ejo yegukanye umwanya wa gatatu muri iryo rushanwa bivuze ko bakina urebye muri rusange bari abakinnyi ikipe ya kabiri iyo niyo ngingo ya mbere ingingo ya kabiri ni yuko rayon siporo nyine nk'ikipe ifite igikombe yashyizemo ingufu nyinshi cyane kugira ngo yereke ko icyo- icyo gikombe yagitsindiye koko igikwiye bivuze ko ku ruhande rumwe ni ikipe itashakaga kubizwa ibirori no gutsindwa cyangwa kunganya n'ikipe yaturutse hanze ku rundi ruhande ni ikipe ya azamu yari yaje gusa isa nk'aho ije gushira izina ryayo mu karere ariko abakinnyi yazanye bo ni abakinnyi barimo nk'abakinnyi bageze kuri barindwi cyangwa ku munani baherutse kuzamurwa bavuye muri akademi yayo bagira ngo bageragezwe kugira ngo barebe niba mu minsi iri imbere bashobora kuzasimbura abakinnyi bayo bakomeye bagiye mu yandi makipe barimo nk'abitwa ba John Boko wagiye mu ikipe ya Simba ni ukuvuga ngo ni nka generasiyo nshyashya yakinnye nubwo yatsinzwe bine kuri bibiri ariko n'ikipe nayo bigaragaza ko bigaragaje ko akazoza kayo cyangwa se ejo hazaza ari heza Uh, urakoze cyane jean claude kuri uwo mukino wakurikiranye n'ibisobanuro duhaye ku buryo burambuye twizera kandi neza ko mu makuru yacu y'imikino y'ejo n'ejo bundi uzatubwira muri make uko igitaramo cya ekipe Rayon siporo cyaraye kigenze birumvikana ko ku bafana benshi iyo kipe ya Rayon siporo ifite ibyishimo ni byinshi cyane urakoze cyane kandi umugoroba mwiza
urakoze cyane cyane yewe icyanitse jean claude abatwumvaga mwese rero ku biganiro byacu by'uyu munsi ku wa gatandatu ni aha tubaye tubicumbikiye ariko birumvikana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika birakomeza kuri mikoro hano i washingitoni mwari kumwe nanjye etiyene karekezi mwese kandi aho muri radiyo ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu mujye mutwandikira dusangire ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo ndetse n'impungenge rimwe na rimwe muba mufite aho iwanyu mwese rero mbifurije ibihe byiza mukurikira radiyo ijwi ry'amerika mugire wikeneziza